na adventist world radio voice of hope our wonderful people we salute una we welcome una come today program we don balance for our first family program for inside the week and pastor ezekiel haruna arebu e dey here the matter wey e still dey follow us dey talk o oh, na the family secret for inside the family secret so he wan tell us another thing wey family dey cover mouth put dey dey take needle dey sew their mouth for this one dey no want make anybody hear am at all at all open ear make you hear this story and then you go know whether e good to cover this thing as secret or not e get some of una wey fit get this matter for family now you go know wetin you go do for inside the matter now when pastor ezekiel follow us talk finish pastor monday go continue the generation of john the baptist wey be the message wey he start to follow us talk yesterday for the number two of the message so pastor he go tell us other things about john the baptist wey we suppose know so that we go fit arrange our life make we resemble john the baptist and then when pastor give us the word finish we go come take this song wey say repent take end our program today my name na josephine and i pray say today program go bless you in jesus name amen. wonderful people of god i i thank god for our life when we don live to see today i wan thank god for your life especially because he wen be god na him know how to position things for us and he dey do am for every one of us. today we still dey talk about the secret wey families dey keep how e take good how e no take good how e take dey affect the family na wetin go make family better na be our concern for here na me una friend pastor ezekiel haruna Arebo, make we pray our dear god wey dey heaven we thank you for this wonderful time when we wan take hear how family go take better abeg make you help us so that we go know how we go take live our life how we go take manage things so that the family go continue to get peace in jesus name we pray amen our bible verse today we go take am from that book of deuteronomy twenty-nine verse twenty-nine that place na place wey e talk about secret He says secret things, oh, all belongs to God. He said, but get the ones when God reveal for his children to take live. The one when not reveal for us, make we live am. Today, one of the secret when some family dey keep na issue of rape because e dey society. Small pikin of about two years we dey hear say sixty years man dey go molest the pikin some na ten years some na thirteen years some sef na maybe when dem don dey twenty years somebody rape dem if e happen like that some family go say make dem just kill am here make anybody no know about am some sef no go gree tell police wetin happen some sef no go gree carry the pikin go hospital so that make doctors check whether the person wey rape them don give them sickness or anything They go just leave am na family secret some girls wey dem don rape when dem young dem go come grow to adult now this secret dem go keep am to the extent even when dem marry dem no go gree tell their husband say see wetin happen for back o oh. why society dey always carry one heavy load join this rape to look say person wey dem rape na useless person so because of the fear of say society go laugh at me they go keep am to themselves hide am They no go reveal am and we know the effect wey be say this rape dey cause for the life of person wey dem rape one health issue maybe dem rape am when e small So, can sickness when he can't get through that rape wen dem suppose treat that instant when di thing happen because of secret secret secret they not go treat the pikin the pikin go come carry that sickness come grow rich adult rich where e be say hand no go feel rich the sickness again. number two some girls when they rape according to people when no science doctors they say girls when they rape like that it' e dey hard for them to take open up for their husband that is to take enjoy their sexual life with their husband fear dey always dey with them They no go trust man many marriages don break because of this issue how you go marry wife you e no go gree make you touch am before you go gree make husband sleep with am e go be war battle because e mind dey always go to that thing when e happen to am when e young because he no gree tell anybody so no go gree tell their parents they go hide am because they tell their mama their mama go say na he waka waka na he cause am so the fear say make dem don curse me e go keep am secret so go tell their mother their mother no go gree tell the father go say wetin happen so eh keep am only me and you and the mother no get the power or capacity to take handle am when be say the person when the thing happen to no go come suffer e go hide am no go let any person hear am make dem say children dey decent but at the end the problem when e go come come out of that rape no be wetin dem fit manage again. e get one girl when e dey date boy as well dem do reach dem come marry as dem marry this issue of to sleep together come be problem the man no come understand the girl be say he hate men inside belle but openly he gree say make dem marry when e reach to sleep together problem go dey come depression come dey enter the girl the man come carry am go meet all those people wey dey counsel people psychologists or therapists make dem look wetin dey happen to a wife because the man no fit understand money dey e dey take care of the woman wetin come dey happen the wife e no fit open up to the man na through the process when this man wey dey counsel dem so because dem be expert come dey bring out things bring out things bring Know when you dey face those expert you no dey know when you dey talk the truth the guy come tell her. say when he young when he dey secondary school say one guy rape am say na him make anytime when the husband wan sleep with am he go dey see the face of that man when he rape am for your husband face say na he cause am but all this year he no tell any person for say e tell person dem for fit manage am remove am from im heart now marriage for sweet my brothers and my sisters no be everything no be you go keep because eventually e go come outside e no get the way when you go take lock door against smoke when smoke no go come outside earlier the better so that your family go dey well make we pray our father and our god help us this issue we know say na two side e get as people dey see things but we know because of people come destroy our life help us we too wey dey lie to dey scatter people life because we know their secret help us make we learn to dey support people to survive things wey happen to them so that the society go be better place in jesus name amen. so our people i know say all of us hear all wetin pastor ezekiel talk well well and i know say if you look your community and you even look your family if this kind thing don happen around you you go know say true true no family wan talk about am we dey think say if we no talk about am na be say the thing e cover but the truth of the matter be say because of the way wey this thing take dey worry person no be something wey we suppose to cover na something wey we suppose to go hospital put na something wey we suppose to treat the person wey suffer this suffer na something wey we suppose to report for police station so that they go arrest the person wey commit this crime and they go lock am for prison throway the key sef if possible because this matter of rape e no dey comot for person mind e no dey comot for person body we hear the story of one woman wey dey read news for television that time wey dey rape am wey commit suicide because of the rape so no be better thing to cover at all at all wetin dey even pay me pass be say this life wey we dey now so we dey even hear say papa dey rape him pikin which kind wicked papa be that and then mama wey suppose to help the matter e go come say make the pikin no let people hear the day wey that pikin comot una house una no go ever see that pikin again even when una dey sick to wan die una no go see that pikin because the kind hate wey that pikin go hate both the papa wey rape am and the mama wey no gree make they arrest the papa no go be wetin they go take play so i pray o oh, say if you dey there and you get this kind matter as we talk am so if you go like to call us o oh, we get people wey go help you for this matter to take bring you comot for this wahala so that you no go go enter depression go do yourself bad thing and to take even remove you comot for the danger especially that one wey dey happen for inside family wey maybe na papa dey rape the girl or na im brother dey rape am you fit call me with the number wey i dey give you now so so that we go help you. our address na awro studio annex po box eighty-four dsc post office warri delta state nigeria i go take am again the address na awr studio annex po box 84 dsc post office warri delta state nigeria our telephone number if you wan call us na 0906 456 6385 make i take am again 0906 456 6385. 8585 you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i check am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you as you dey lis ten to the program. now we want hear the word of god like we talk before pastor monday na they bring the message come give us this week and the title of today own now the generation of john the baptist part two so I beg open your ear take hear the word of god. Hear the voice of the Lord, hear his voice. una do na me una friend o oh, pastor monday tahiri na dey bring the word of god dey come give una today and a wonderful time for us to look into the word of god the message of today na john the baptist generation and our bible text na matthew chapter three one and two. the bible says in those days john the baptist they preached the word of god for the wilderness of judah He come tongue say, Repent, for the kingdom of God is at hand. Last time, we talk about the John the Baptist generation when he go prepare the people for the soon return of Jesus Christ and he go turn the hearts of the father to their children. That one na wetin we talk last time. And we see talk say For us to do all these things, for us to preach this message, we need the Holy Spirit because the Spirit of God they important for teaching the word of God. Make we pray. Our Father, we pray say make you help us understand your word for this time and make you give us the wisdom and understanding. Thank you. Say you don't hear our prayer In Jesus' name we pray. Again, our Bible text when we read from Matthew chapter 3, 1 and 2. The Bible tells us, say, in those days, John the Baptist come to preach the word of God for the wilderness of Judah. He come to talk, say, repent for the kingdom of God is at hand. When you look at the message, you discover, say, Jesus Christ still get the same similar experience in Matthew chapter 4. The Bible says before Jesus Christ start a ministry, he still go inside the wilderness and after the temptation, he come out and he still start to talk about the kingdom of God. The same thing now John the Baptist still do. The Bible tell us he dey inside the wilderness of Judah and he dey preach the word of God. And one of the lesson wey we need to learn for this generation as the representative of God for this time, we need to get a quiet time with God before we go preach the word of God and teach the word of God to others. We need to get closer relationship with God. In fact, when we look history from the time of the reformers, people like John Wesley, people like martin luther and john calvin and many other reformers they tell us say these people they spend time for the presence of god and before they teach the word of god to the world they spend time with god in fact one of my favorite writer in great controversy page 210 i go talk am for english He say From the secret place of prayer came the power that shook the world during the Reformation. She continued by saying that the servant of God set their feet upon the rock of his promise. You see, huh? Ah, he said, From the secret place of prayer, and I come the power when he shake the world during the time of the Reformation. In other words, these people they spent secret time with God and e dey important if we go must teach the word of god to the world no wonder the message of john the baptist dey different from the message of the pharisees and the sadducees na because jesus christ and john the baptist dey spend time in the presence of god wetin be their message repent for the kingdom of god is at hand now wetin repentance come mean You know, repentance na very, very serious matter because in book of Revelation chapter three verse nineteen, Jesus talk the message to the seven churches and in one of the church he talk say, as I like you, I go rebuke you and correct you. Therefore, make you dey zealous and make you repent. So you see say this thing e dey very important. In fact, in Titus chapter two verse eleven and thirteen, the Bible tell us, say, Make we look for that blessed hope and the glorious appearing of our Lord Jesus Christ. And then he comes and make we day zealous for good works. So repentance, zealous for good works, now very important thing. So what did repentance come mean? Repentance, it e means say make you change your ways. If you know what you they do say they e wrong, make you do it in come your hand na so e be o oh, e no pass anything like that and we see this example the best explanation to repentance we see am for second chronicles chapter seven verse fourteen the bible say if my people say they come humble themselves they come pray they come seek my face they come turn from their wicked ways he say i go hear from heaven and i go heal their land This turning away so from sin so from their wicked ways. so now we dey talk about o. Oh, if it be say you be person when e be say e dey quarrel well well you go repent you go pray say god abeg help me say this year i no go quarrel again na that one be the repentance wey we dey talk about so maybe you be christian before you no dey go church as before this year don enter so you go say god abeg i want to dey do wetin i want to dey go church give me that heart and that zeal so that i go fit do wetin serve you now make the bible say make we dey zealous and make we do wetin make we repent when we repent we we'll come do wetin we we'll come dey zealous this one na the message for this time and god dey call us say make we give our heart to jesus christ and i pray say god go help us and he go give us the grace and the power so that we go fit repent and we go give our life to christ I pray, say, may God help you and may God help all of us. Make we pray. Our Father, we thank you for today. We thank you for your Holy Spirit. We pray, say, make you take control of everything when you did do for us. And at the end, your name go be glorified. Maybe again many of us we never give our life to Jesus. I beg, help us make you change our ways so that we go follow you and you go dwell inside our heart. In Jesus' name we pray. Amen. Repent, oh, repent. Come repent. Yes, I up. Ah. Repent, oh, repent. repent. Yes, I up. Jemuana. have been abeni be papa na pana yesu bana wankobia bonsam chemu ana o be esu abeni be bom papana panana hey abeni be papa na pana hey hey abeni be papa na pana yesu bana wankobia bonsam chemu ana o be sasa dia dia sorry a chichiru so debia bonne enyaode 支耻辱。 my people, program don reach end for here today i thank all of una wey follow us balance lis ten to the program i thank pastor monday taeri wey bring the word of god come give us if you true true look your bible you go see say the kind message wey jesus preach na john the baptist sef preach the message na one statement repent for the kingdom of god is at hand He say make we comot our hand for bad bad thing because e no go tey now the kingdom of god e go come even we wey dey now so when we say we be god people na that same message na we suppose hold for hand dey tell people the message wey jesus come give us no be say you go well if you dey sick no be only that one no be say you go buy oma jeep and you go build three story building no be just that one because anything wey you get for here any well wey you wear for your body for here that same body so e go still die one day one day all the things wey you dey take your eye see so whether na aeroplane whether na fine house all of them go burn to ashes any person wey no fit enter that kingdom of god when jesus go come any person wey no fit go the heaven when jesus promise us for that john chapter fourteen verses one to three that person don miss everything o. Oh. No? and pastor tell us say to fit ready to do this work like jesus do am like john the baptist do am we must be people wey don spend our time to take pray we dey stay for god presence na make before jesus even start forty days and forty night na he do john the baptist he dey stay for wilderness so that he no go dey follow sinner dem dey rub body together he separate himself na so we sef suppose to separate ourselves from sin na be the repent wey we dey talk about so repent be say you comot your hand for sin and that sin wey you comot your hand you no go put your hand again many times we go talk say we confess our sin we repent we do am today tomorrow we go enter that sin next tomorrow we go enter that sin god no want that kind style if you dey comot dey enter like that na be say you no ready to follow jesus i pray say as you hear the message for the song and the word of god today you sef you go look your life if you get wetin you dey do wey you no suppose to do take today repent because me and you no know when the kingdom of god go burst out i pray may god help you and make he help me as we dey follow am waka make we no miss the trumpet wey go bring jesus come okay we end am for here today tomorrow we go come with another program remember to join us until that time may god bless you make he keep you in jesus name amen. our address na awr studio annex po box 84 dsc post office warri delta state nigeria i go take am again di address na awr studio annex po box 84 dsc post office warri delta state nigeria our telephone number if you wan call us na 0244 zero nine zero six four five six six three eight five make i take am again zero nine zero six four five six six three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awronigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you.